dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mwese kandi mbifurije iminsi mikuru yo gusoza umwaka mbifurije noheri nziza mbifurije gusoza neza uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi mbifurije mwese gutangira umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi n'umunani mu byishimo mu mahoro mwituze mu miryango yanyu mwe n'abanyu aho mutuye aho mukorera aho mugenda zimwe mu mpuguke zikurikirana neza imibereho y'abantu zisanga ubutabera ariryo shingiro ry'amahoro arambye aho abantu batuye ubutabera bw'ukuri ubutabera buboneye bumvikanisha ko ari wo muzi w'amahoro ariryo pfundo rituma abantu babana bakoroherana bose bagatera imbere ikibazo cy'ubutabera mpuzamahanga cyane ku mugabane wa afurika ni ikibazo cyakunzwe kuvugwaho kenshi kuvugwaho byinshi mu buryo bunyuranye ese ubutabera mpanabyaha mpuzamahanga ese ubutabera bw'akarere bwaba ipfundo ry'umutekano urambye ku baturage ba afurika dusangire ijambo y'uyu munsi iragaruka ku kibazo cy'ubutabera inkiko mpanabyaha mpuzamahanga mugenzi wanjye hano ku ijwi ry'amerika thomas kamirindi yakoze ikiganiro ku bijyanye n'iki kibazo muri uyu mwanya niwe mpijambo kugira ngo akibagezeho umuhanga yankurije hilere yakoze ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga kuri jenoside yakorewe abanyarwanda b'abatutsi no ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu burundi mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamwe mu bashakashatsi kuri ubu bwicanyi bwo mu burundi no muri kongo bavuga yuko nabwo bushobora kwitwa jenoside abo bashakashatsi barimo abo muri za kaminuza ndetse harimo n'abadiplomate nk'uko rero yankurije abyandika dr yankurije yarebye rero ku byaha byashyikirijwe ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha n'ibindi bishobora kubujyamo yemeza ko ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha bufite inenge zikomeye urugero aragira ati guca imanza ku byaha bimwe gusa ni nko kurebera inyanja nzima mu gakombe k'amazi imanza zaciwe mu rwego mpuzamahanga zibanze ku gace gatoya ariko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ariko akisegura ati ibisugupfobya jenoside yakorewe abatutsi ahubwo ubu bucamanza bwirengagije yuko ihishe n'ibindi byaha bikomeye byinshi yankurije hilere afite impamyabumenyi ebyiri zo hejuru bita masters imwe mu by'amategeko indi mu bya politiki hashize hafi ibyumweru bitatu kandi kuwa gatanu ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi yamuritse ubushakashatsi bwamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doctora mu by'amategeko muri kaminuza ya perpignan via de mitia mu bufaransa muri ubwo bushakashatsi dr yankurije aribanda rero ku buryo ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha bwitwaye ku bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika dr hireri yankurije niwe tugiye kuganira reka mubazanire ndabumva neza toma uraho urakomeye ndaho umeze neza namwe yego turaho natwe turashima imana nk'uko abanyarwanda n'abarundi bakunda kubivuga murakoze cyane dr yankurije rero mu bushakashatsi bwawe uvuga ko kugeza ubu bidashoboka kugeza mu bucamanza mpuzamahanga ibyaha by'ubwicanyi byakorewe abahutu mu burundi mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri abahutu b'abanyarwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi no mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani kubera iki bigoye impamvu bigoye ya mbere ni uko kugira ngo icyaha kiburanishwe bisaba urukiko urwo rukiko rugomba kuba rufite ububasha hari ububasha bita kompetanse rasiyone tamporisi ni ukuvuga ko icyo cyaha kiba cyarakozwe hakurikijwe kiba cyarakozwe mu gihe tuvuga ko urukiko iyo rushyizwe ruba rufite igihe ruzamara n'igihe ruzarangirira cyangwa se tubyumvikanishe tuvuge ko icyaha cyakozwe mbere y'igihe urwo rukiko rutahawe manda manda y'urukiko ifite igihe ikoraho bayita kompetansi rasiyone tamporisi hanyuma hakaba ariyo bita kompetansi rasiyone materiye ni ukuvuga icyaha kizaburanishwa icyo ari cyo ni ukuvuga niba hashyizweho urukiko ruzaburanishwa ibyaha bya jenoside cyangwa ibyaha by'ubucuruzi tuvuge ni urugero hanyuma hakazamo wenda ikindi cyaha wenda nk'icyaha cyo gusambanya abagore ku ngufu cyangwa nk'icyaha cyo kujya mu kabari ukavamo utishyura icyo gihe urwo rukiko ntabwo ruba kompeta hanyuma n'iyi ari na kompetansi bita kompetansi rasiyone ruki ni ukuvuga ushobora kuba yahaye urukiko manda yo kuburanisha ibyaha byabereye mu karere k'ibiyaga bigari ariko hakazamo icyaha cyakorewe muri siyera lewone icyo gihe urwo rukiko icyo cyaha ntirushobora kukiburanisha ibyaha rero nk'uko umaze kubivuga muri kino gihe kugeza ubu urukiko ruriho mpuzamahanga rushobora kuburanisha biriya byaha ni urukiko mpuzamahanga nyine ruri irahe ayisisiye ntabwo ishobora kuburanisha biriya byaha uko ubwo bubasha butatu bumaze kuvuga itabufite burimo yuko rwashyizweho baruha inshingano zo kuburanisha ibyaha byakozwe nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri
ibyaha rushobora kuburanisha ni ibyaha byakozwe guhera mu bihumbi bibiri na kabiri bitewe n'uko amasezerano y'i roma sitati de rome yarushyizeho yatangiye gukurikizwa icyo gihe kubera iyo mpamvu ibyaha byose byabaye mbere nubwo byari ibyaha ndengakamere ni ukuvuga jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyaha byo mu ntambara ntabwo ruriya rukiko rushobora kubiburanisha ariko rero nanone nibyo se ibi byaha nibyo byatumye wandika muri teza ubushakashatsi nyine bwavuyemo igitabo cyaguhesheje iriya mpamyabumenyi y'ikirenga doktora nibyo bituma uvuga yuko imanza zaciwe zidahagije impamvu uvuga ko imanza zaciwe zidahagije ni uko nigeze kumva unabigarukaho mu kanya ni uko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu biriya bihugu byo mu biyaga bigari uburundi u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse na uganda imaze kubona ubwigenge habayeho ibyaha byinshi byinshi byinshi ku buryo jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane yo muzi ko iburanisha urukiko rwaburanisha rwari rufite manda yo kuburanisha ibyaha byakozwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mirongo icyenda na kane kugeza ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri mirongo icyenda na kane nyamara ariko kuva muri mirongo itandatu kugeza n'ubu haba mu rwanda haba muri uganda haba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'i burundi hapfuye amamiliyoni y'abantu benshi cyane abo ngabo bakaba barimo amaraso yabo akaba arimo gusaba ubutabera ni ukuvuga ko nicyo nahoze mbabwira ni jenoside n'ibyo yaraburanishijwe abayikoze barahanwa ariko hari indi nyanja y'ibindi byaha byinshi cyane reka mbahe urugero rw'ubugande rw'ubugande hari nk'ibyaha byakozwe ku ngoma ya ubote ku butegetsi bwa ubote hagana mu myaka za mirongo itandatu na karindwi inyuma hari ibindi byaha byakozwe ku ngoma ya idi amini kuva muri mirongo irindwi kugeza muri mirongo inani ndetse na nyuma yaho hari ibindi byaha byakozwe n'indi mitwe irwanya leta harimo nka rodi resistance ami harimo n'indi mitwe kuva muri mirongo inani kugeza muri mirongo icyenda niba muzi ko rodi resistance ami yo yakomeje n'indi mitwe yose za naru afd naru nazo ni imitwe yica abantu buri benshi kandi ntabwo ujya yica yica amamiliyoni n'ibihumbi n'ibihumbagiza abo ngabo ntibigeze babona ubutabera nibyo nibyo kwishimira ko jenoside y'abatutsi yaburanishijwe hakaboneka ndetse amategeko akabasha gushyirwa mu bikorwa hakaboneka jurisipurudanse bita rukesi ituma itumurikira mu guca imanza no kumva ibyo byaha ariko ibyaha bitaburanishijwe byo ni byinshi muri biriya bihugu umaze kubabwira no mu rwanda ubwicanyi bwahitanye abatutsi nabwo bwatangiye kera ariko byo ntabwo byaburanishijwe mu rwanda ashobora kuwukorera iyo linye nayo koronorojike urwo ruhererekane rw'ibyaha kuva muri mirongo itanu n'icyenda ubwo abatutsi bameneshwaga mu gihugu muri za mirongo itandatu na gatatu ubwo bicaga abitwaga inyenzi kugeza muri mirongo irindwi na gatatu ku ngumba habyarimana afata kude turavuga ko hapfuye abantu bagera kuri magana atanu ariko ubwo hari abatutsi batari babaruwe itandatu na gatatu ko hapfuye abatutsi bagera ku bihumbi icumi abo ntibigeze babona ubutabera hanyuma ukaza muri za mirongo irindwi muri za hagati ya mirongo icyenda na mirongo icyenda muri mirongo icyenda kugeza mu bihumbi bibiri hari ibyaha byakozwe mu gace kakontororwaga na fpr icyakoze runi eh, ibyo ntibigeze biburanishwa ndetse n'ibyakorwaga icyo gihe bikorwa n'ingabo za za habyarimana n'abagafa n'ingabo za leta y'icyo gihe reka nkoresha amaterime ya- arebana na dorowa n'ingabo zi- z'icyo gihe zari zemewe na leta ibyo nabyo byinshi ntibyagiye biburanishwa Eh, hanyuma muri mirongo icyenda na kane eh, ibyaha byari byakozwe n'ingabo za fpr icyo gihe byari byashyizwe kuri kompetansi y'urukiko mpuzamahanga ya tribunal international pour le rwanda tpir nyuma tpir nyuma eh, kubera negosiyasiyo zimwe na zimwe diplomatike tpir ibyohereza i kigali nibyo guverinoma y'u rwanda yari yagerageje gutangira ariko hari ibitaraburanishijwe byakozwe n'ingabo za fpr wenda umuntu yateganya ko bizaburanishwa cyangwa se ko bikiri muri ankuru de investigation bikirimo gukorwaho Ubwo ariko bikiri- ibyo byaha birahari kuko ntibyaburanishijwe hanyuma hari ibindi byaha byakozwe mu gihe cy'intambara yiswe y'abacengezi byakorwa no ku mpande zombi wenda tuvuge cyane cyane ku by'abacengezi kuko nibwo twagenda nari nahari icyo gihe nari ndi mu mu karere ka kontoro ka- k'intambara Igihe hari abantu benshi nabonye bishwe n'abacengezi abo ntibi- nta- nta- nta rukiko rwigeze ruza ngo ru- rukore rubiburanishe.
amatohoza eh.
Eh, Aha. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr yankurije ilere ku bucamanza ku birebana n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye cyangwa se buba mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kuri telefone turi kumwe na michel na daniel duhere kuri michel michel ndakumva ndakumva nshuti akabazo kawe akabazo kanjye ngenda babaye eh ariko ndege mumaze munsurize uwo mutumire uraho mutumire hilere uramwumva michel aragusuhuza amashyo amashongora wa mutumire we mfite akabazo yego Eh, umutumire atubwi- ura- urabyumva neza atubwira atubwiye ko kuva ibihugu byacu bya- byi- byigenga mirongo itandatu na Mm.
kabiri avuze mu rwanda n'uburundi hari n'ibindi ahandi ngo habaye ibyaha byinshi byinshi byinshi ubwo by'agahomamunwa byinshi byinshi byinshi atabaruwe ariko noneho muri ibyo byaha byose byabaye i- icyaha gikomeye cyabaye ni jenoside yabaye muri uru rwanda akabazo kanjye mfite ni aka ngaka none baratubwiye ngo ngo urukiko mpuzamahanga hajya ngo rwagiyeho muri bibiri na kabiri ngo ntabwo Mm.
ibyaha byabaye mbere ya bibiri na kabiri ntabwo urwo rukiko mpuzamahanga rushaka ku- kugira gute ariko dore ikintu kimbabaje rero ngewe nari mu rwanda abafaransa baje mu rwanda narabarebaga jenoside yabaga Mm.
abafaransa bahari eske abafaransa u rwanda rwakora ibishoboka byose rugira gute Ru- ru- rugerageza gukemura ibanza rwunga abanyarwanda rugira gute ariko abafaransa nta muntu n'umwe wagize icyo abazwa akabazo mubazwa abafaransa ni Yego.
ukuvuga ngo kubera ko bari imbere bari mu rwanda mbere ya bibiri na kabiri bo ntabwo bashaka Mm.
kuzacirwa urubanza michel Akabazo urakoze kanjye ni ako ngako.
Ye, Murakoze urakoze cyane reka ahita agusubiza nibyo misheri ndakumva uravuga uti se mu byaha byakozwe eh, umaze kubivuga ku murongo nibyo koko eh, wenda ahubwo ko nta kantu ntigeze mvuga eh, ko n'abafaransa nabo bashobora ku- gukurikiranwaho kuko mu gihe intambara yari ihari nabo bari abakiteri doko bari bari mu ntambara ukambaza ati se ibyo byaha bashobora kuba barakoze byagomba kuba byaburanishwa nande biriya byaha ubundi byari byagomba kuba kuri kompetanse ya- ya- y'urukiko rwa rusha tribunal international penal pour u rwanda niba ah, arusha itarabonye ibimenyetso bituma ikurikirana abafaransa nk'umunyamategeko nakubwira ko eh, nta bihari noneho ikindi gikomeye ni uko ruriya rukiko rwarangije eh, ruriya rukiko rwari rufite ubushobozi bwo kubaburanisha rwabu- ubu rwarangije imbanda ntirukiburanisha donc ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye bashyiraho icyo bita mekanizme na ni urwego ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye birakomeye rero kugira ngo niba hari ibimenyetso biboneka kuko buryo iyo uci- iyo uperereza ntabwo wavuga ngo ngo nararangije ngo byararangiye ushobora kubona umunyacyaha wenda ugasanga nk'abafaransa aribo bahanuye indege ya habyarimana buriya baramutse aribo bayihanuye mu by'ukuri hari ibintu byinshi byahinduka mu rwego mpuzamahanga no mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga kuko iriya ndege ifite agaciro gakomeye cyane ariko nanone birakomeye kugira ngo haboneke urukiko keretse habaye ngombwa ko hakorera urukiko bita tribunal special urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha umunyacyaha waba uvumbuwe hanyuma yabajije ariko ndibwira ko yabajije na CPI ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruri irahe kuko yavuze Eh.
umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ni ukuvuga rero ko Eh.
arirwo na- narwo yaruvuzeho nta bubasha rufite rero ku bafaransa nta bubasha rufite keretse nk'igihe wenda in- bavuze bati donc eh, loni ifite ubushobozi bwinshi bakuvuga iti "Njyewe ngiye gukereya iyo bita chambre specialise muri eh, mu rukiko rwa rahe yihariye ariko nkeka ko bikomeye yo kuburanisha ibyo byaha ariko ruba ari urukiko rwabwo rudasanzwe ntabwo ruriya rukiko ubwo sitati rufite uko imeze ntirushobora kuburanisha ibyaha bitari jenoside ibyaha byibasiye inyoko muntu eh, ibyaha by'ubushotoranyi bita kirime d'agresiyo n'ibyaha byo mu ntambara byakozwe m- mbere ya mirongo y'ibihumbi bibiri na kabiri gucira mu bihumbi na kabiri gusubiza inyuma bisaba inkiko zidasanzwe bitari tribunal special cyangwa se bikaburanishwa n'inkiko zo mu bihugu ibyo byaha byabereyemo kuko zo zihorana ubwo bushobozi buri gihe iteka ryose igihe leta zigikora neza Eh, igihe leta iyo ari yo yose leta uko imeze kose igihe cyose ishobora kuvuga iti ngewe ngiye gukoresha ubushobozi bw'ubucamanza bwanjye ntumize umufaransa yenda general furukade nifasha urugero kuko niwe wayoboye roni ariko kandi twitonde kujya tuvuga ko wayoboye operasiyo turikwaze excuse moi ariko kandi tujye tu- twitonda kuri biriya byago kuko yewe iyo mbabwira mbabwira nk'umuntu wize amategeko ntabwo ashobora kuvuga ngo shinjije umuntu icyaha nta perereza ryabaye kugeza ubu ngubu ku kibazo cy'abafaransa nta perereza ryakozwe n'abaexpert babifitiye ubushobozi rishobora kuvuga yuko nibura byabonye ibimenyetso by'uko ibyo byaha byabaye ngo byerekane abantu abafaransa bishe cyangwa byerekane mu by'ukuri uruhare rw'ubufaransa muri biriya bintu nk'umunyamategeko zishobora kuperimita guparutaja u- ibyo eh, daniel arimo kuvuga ariko kandi n'impungenge ze ndazumva kuko iyo umuntu ari mu ntambara ntabwo aba arasa ama- ntabwo aba arasa amasasu ntabwo aba arasa amazi cyangwa amasaro iyo waje mu ntambara ni uko hari aba- hari abantu bapfamo abafaransa nibyo koko bari bari mu- baje muri uriya rugamba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na daniel daniel we akabazo kawe ikibazo cyanjye mu- muri hari buze kunsubiza ngi- ngiye kuri radiyo ntinze gatoya Mm.
abansubiriramo impa- impamvu mu rwanda ha- hari urabona ha- ha- habayeho ubwicanyi bwa- bwa- bwakorewe abahutu ibimenyetso birahari biriya bavuga yuko ngo mu- ngo bagiye bapfa mu masasu hari abafite ibyuma mu mitwe hari abafite inkomere zabyo hari abapfubyi n'abapfakazi bafite ibimenyetso bigaragara ko ari ibyuma bitavuga yuko ari isasu ryagiye riza riki- rikica umuntu ibimenyetso birahari Eh, interahamwe zitera za ruhengeri efuperi hari abantu bagiye banyerezwa ni ibimenyetso biriho abaturage n'abagiye ba- barokoka iki gihe eh, eh, eh, interahamwe zitera Daniel, we.
abagiye barokoka ndetse bagira Daniel.
ibimenyetso bihari none ndabaza gusha ku Ndabaza.
ngingo yego Akabazo.
Eh, Eh, kuko kubaza.
gushinja Ese, gushinja Eh, umunyamategeko yabivuze ati igihe nta nketi zirakorwa z'abantu babifitiye ububasha n'ubushobozi ni ukwirinda gushinja abantu baza rero akabazo kawe wagusobanuriye mu rwego rw'amategeko urakoze noneho ndamubaza ese hari igihe runaka urwo rukiko rushobora kuzajyaho noneho ru- ru- rukaburanisha abo bantu ibyo byaha ese abo na bizashoboka ese ntibizashoboka ese urwo rukiko hari hari komite runaka ishobora ku- ku- kujyaho noneho ikaba ariwe isaba wenda nk'uwo nka roni ikarushyiraho ubwo nagira ngo nsobanure neza niba bishoboka ko mu gihe runaka bishobora kuzaburanishwa cyangwa niba bitazashoboka ye Murakoze.
urakoze daniel reka ahita gusubiza Eh, rwose
reka musubize ibyo ntamusubiza nyibutse aho atumva adasubijwe icya mbere nibyo koko abahutu ba- abahutu barapfuye muri ziriya ntambara zabereye muri kariya karere hari abahutu kuko baguye mu mirwano kuva muri za mirongo icyenda yahuzaga fpr na guverinoma y'u rwanda y'icyo gihe nta nubwo zi- abahutu nibyo hari abishwe na fpr foro savoir nibyo ariko noneho hari n'abahutu bishwe na guverinoma yari iriho icyo gihe yicaga abo bahutu bwabo hanyuma hari abahutu baguye bahunga muri biri muri ziriya nkambi igihe basenyaga inkambi Eh, ndumva mapingi ripoti yerekanye ahantu ijana na hatatu hiciwe abahutu yaribwo yasozaga inavuga iti icyo ni icyegeranyo Jenoside- cyakozwe n'umuryango w'abibumbye Eh, jenoside y'abahutu nayo umuntu ayeguzamiye yashoboka hanyuma hari n'abandi bahutu nabo bapfuye kuva muri mirongo icyenda na gatandatu cyangwa na karindwi igihe bitaga iry'abacengezi hari abitwaga n'abahutu bagenzi babo bo babaga ari abacengezi kubera ko bavuze aho ingabo za fpr ziherereye ibi n'ibi n'ibi bakabagira noneho hari n'abandi cyane cyane bavuzwe n'igitabo cya ruzibiza ntabwo gifite otorite international ariko kiransenya cyerekana dezerema materiel kuba abahutu Ibimenyetso barapfuye bimwe na bimwe.
ntabwo ari indiscutable Eh, ntabwo ari ntabwo ari ibintu byo kudisikita igisigaye kiri disikitable ni ukumenya uwabishe no kumenya eh, no kumenya impamvu yabikoze niba yaragamije kubamaraho niba yaragamije kubera intambara ibyo byakorwa n'urukiko ntabwo ari umunyamategeko eh, nkanjye utari na porokireri umunyamategeko wo mu ishuri gusa usoma akananariza ntabwo ari ngewe ariko rero yabajije ati hari urwego se rushobora gusaba hakajyaho urukiko rwihariye rushobora gukurikirana ibyo byaha byose reka tuve hasi tujya hejuru umuntu wa mbere ushobora kuburanisha biriya byaha ni leta y'u rwanda leta ya Eh, kongo kubera ko hari ibyaha Leta y'u byabereye Rwanda muri niyo ishobora kongo kuvuga iti ngiye gutumiza abasirikari bamwe na bamwe bari bariho kuko yasimbuye yari isanzwe ikavuga iti abari bari mu ngabo zatsinzwe ngiye kubahamagara baze ku- kwisobanura ku bwicanyi bakoreye abahutu hanyuma n'abasirikari nabo bari bari muri fpr kuko fpr iki gihe yari itaraba leta nayo ikaba yabahamagara bakisobanura ba- eh, bagasobanura imirambo imirambo yagaragaye aho yaturukaga hanyuma ubwo umucamanza niwe wakuherera no muri disikiresiyo akavuga ati nsanze bano bantu bari bagamije kurimbura ubwoko bw'abahutu cyangwa se bari bagamije kubakorera ibyaha ibitero ibitero by'ubunyamaswa bita les attaques systématiques et généralisées bikitwa ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa se agasanga ari umusirikare wacitswe ku nshingano ze agaterereza abahutu abasirikare bage- bage- yari ayoboye cyangwa akabaterereza abaturage eh, bikitwa ibyaha byo mu ntambara ibyo leta y'u rwanda ubu ngubu niyo ishobora kubikora ku buryo bwihuse eh, hanyuma igihe bidashobotse iyo ubwayo cyangwa urundi rwego bashobora gusaba em, eh, eh, kominote international igashyiraho urukiko rudasanzwe bita tribunal special rwo kuburanisha ibyo byaha kuko ni ibyaha by'ubunyamaswa bye- byakuyeho byishe amategeko mpuzamahanga agenga intambara rwa international humanitaire icyo gihe urwego rushobora kubisaba rwabisaba ariko hari ibyaha byari byarashyizwe kuri kompetanse ya tribunal international penal pour u rwanda ni ukuvuga ibyaha byakozwe byakorewe ku kominote z'abahutu hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane na premier janvier tariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri mirongo cyenda z'ukwa cumi n'abiri ibyo byaha byo bisa naho byaburanishijwe igipande kimwe ku buryo igihe byaba bigiye kuri kompetansi y'urukiko rwaba rwo- rugiyeho habaho kuviyora prinsipe bita prinsipe ya nebis in idem reka mbahe urugero bita kade sipesi muri duruwa ntabwo dushobora uramutse baburanishije ko abasenyeri bishwe n'ingabo za fpr hakaboneka urukiko rwo kongera kubaburanisha ntibyakunda kuko leta y'u rwanda urwo rubanza yaruburanishije Mm.
byavuga ko bagiye gusubiramo urubanza bwa kabiri kandi ntabwo duruwa isanzwe yaba duruwa nasiyonali cyangwa duruwa interinasiyonali ntabwo ibyemera icyo cyago cyavuye ku murongo ariko Reka ko hari ariko n'ibindi ariko rero ibyo ngibyo ni nabazwa- we.
ku byaha bimwe haramutse habonetse ibindi byaha ubwo urundi rukiko rwabiburanisha reka dufate nk'urwo ntabwo ari rugero haramutse ushobora kuguha amalisi y'ahantu harenga cumi na harindwi cyangwa ahantu mirongo itanu ingabo za fpr ziciye amategeko agenga intambara oya reka tuvuge nko kuri ibyo ngibyo by'aba nk'urwo rugero wari watanze rw'abariya bayoboraga kiliziya katolika biciwe gakurazo Eh, nibyo koko eh.
urubanza rwatangiriye arusha muri tpr hanyuma ruhabwa u rwanda koko urubanza ruracibwa abantu bamwe Mm.
barahanwa abandi bagirwa ba- ur- inkiko zisanga ari abere ariko rero hashobora Mm.
kuboneka ibindi byaha bijyanye no kwica abo ba eveke abo ba- ba- bayobozi ba kiliziya bishwe biramutse bibonetse se byo ntabwo urundi rukiko rwabiburanisha ko abe- abasenyeri se baba barishwe kabiri kuko barishwe umuntu wabishe cyenda hagaragaye undi mugome utarageze imbere y'ubucamanza bakavuga ati Aha.
uyu nguyu we ntiyageze imbere y'ubucamanza aha icyo gihe bamuburanisha Mm, ubwo rero du- dufatiye aho ngaho aho uvuga uti Mm.
uri- inkiko z'imbere mu gihugu nizo zifite inshingano za mbere ariko kandi ukavuga uti mu bushakashatsi bwawe wakoze ukavuga uti nyamara hari hakwiye kujyaho n'inkiko z'akarere urukiko rw'akarere tuvuge yego Mm.
n'amahanga ashobora gufasha kugira ngo rukore bene urwo rukiko se hatari ubushake bwa politiki rwashoboka rwajyaho reka mbanze mbahe isomo rito ry'ukuntu dushobora kuburanisha ibyaha rimwe na rimwe nka biriya hari ibyo bita retiribino interinasiyono veritiko ni ngombwa ubona ababwiraga rwo mu gihugu yego hakabaho uru- hakabamo uru- izindi nkiko bita retiribino interinasiyono cyangwa rezesitisiyo interinasiyono interinasiyonari juridikoma kompetante horizantale ni ni nka ruriya rwa- rukiko rwa rusha cyangwa nka ayisisiye iriya yarahe yo ibi bavuga ko ihagaritse hanyuma hakavamo izindi bita mixed donc zi- z'ibinya- z'ibinyabibiri bivanze ubwo buryo hari nk'urwa uburyo- sierra leone Eh, bu- eh, hari nk'urwa Sierra Leone hari urwo muri mixed, eh, Camboge tuvuge izo ngizo bene izo nkiko zi- zivanze z'igihugu runaka n'abanyamahanga twagize nk'urukiko rwa sierra leone tribunal Eh.
international special pour pour la sierra leone Eh, hanyuma na tribunal international pour liban ni inkiko zifata ubushobozi bw'i- bw'igihugu cyangwa bw'ibihugu byo muri a- byo muri ako karere bukabivanga n'ubushobozi bw'abacamanza boherejwe na loni bavuga ko Mm.
ni mixed mixed sinzi ukuntu mwabyita mu kinyarwanda ni nk'ikinyabibiri yego komeza ntabwo ikibazo mushobora kukigarukaho kugira ngo nayo mbashe kubona Yego.
mbashe gusobanura aho ngaho habanza humvikana hatari ubushake bwa politiki bene uru rukiko Eh.
rw'akarere rwashoboka turavuga ku nkiko mpanabyaha inshuti z'ijwi rya amerika Eh.
ntabwo ari ku nkiko Biriya zibonetse zose ntabwo byishu- kugira ngo bikunde ni uko zi- i- i- urukiko ntirubaho leta leta itarwemera uko iyo itarwemera ntiyohereza a- aba- abanyabyaha Mm.
Birakunda- cyangwa se niyo yi- ni- bi- birakomeye cyane iyo leta ita- ite- itemera urwo rukiko icyo twakwibaza si hazaboneka urukiko ru- ibihugu byombi byose uko ari bitatu mbabwira ni bitatu cyane bine bine bishobora kwemera ko byoherezamo abo bagome hanyuma bukemera no kubi- bukemera no gusinya amasezerano kuko urukiko rugirwa n'amasezerano rugirwa na stati icyo kintu mwambwira ko kizashoboka ku mwanzuro wa nyuma ndavuga ni bizagobwa ko biriya ntibishoboka hatariho demokarasi bizasaba ko ibihugu byose byo mu karere bibanza kubona demokarasi yuzuye demokarasi aha ngaha mvuga nkunda kuyigarukaho numva nigeze kuyigarukaho mu kiganiro twaherukaga ni igihe urukiko ni igihe urwego nyubahirizategeko rwa leta rudashobora kuvuguruza icyemezo cyafashwe n'umucamanza ibyo nibimara kugeraho nibwo umuntu ashobora gutangira kwamvizaja urwo rukiko interinasiyonari mixed ariko rero hari urugero Mm.
rw'urukiko rwa afurika afurika yabera yashyizeho urukiko rwihariye rwo gucira urubanza umuntu waregwaga ibyaha ndengakamere byibasiye inyokomuntu isenabre rwamukatiye gufungwa burundu rwakoreraga ari i dakara kuko umuryango wa afurika wa- wagiranye amasezerano na senegal barushyira hariya i dakara rucira isenabre urubanza urukiko rwihariye Uwe.
rumukatira gufungwa burundu ejo bundi mu kwezi kwa kane rumutegeka no kwishyura indishyi z'amadolari hafi ibihu- miliyoni ijana na mirongo ine n'icyenda ni ukuvuga rero har- nubwo demokarasi kuko demokarasi sinzi ukuntu umuntu yayivuga nubwo itaboneka se ariko hari ubushake koko bwa politiki uru si urugero rwiza rwatuma tuvuga ngo birashoboka
byasaba yuko eh, aba- abayobozi b'ibihugu cyangwa se leta z'ibyo bihugu urwo rukiko zirwe- zi- zi- zibyemeranywaho zikavuga ziti abantu muzatwereka twebwe tuzabohereza baze- baze kwitaba urukiko Mm.
ariko nk'ubu nagira ngo nguhe nk'urugero ni uko bikiri muri reseregisiyo kameme ikintu cya presumption d'innocence agiye nkunda kukibandaho cyane iyo umuntu utari wamushinja icyaha ntushobora kuvuga ngo ni umunyacyaha ariko urabona ko nk'ejo bundi leta y'u rwanda itabasha kohereza generali kabarebe ambabarire niba arimo kunyumva kugira ngo ajye kwisobanura imbere y'urukiko rw'ab- rw'u- rw'u- rw'ubufaransa simvuze ko ari umunyabyaha ariko yago- eh, mm, yagombaga dovre yare yagombaga kujyayo agasobanura u- ubweramutima bwe wenda ashobora no kuba afite izindi mpamvu zamubujije zi- zirebana n'imyu- ni- na- na- zirebana n'umwuga we ushobora gufata kamere mu minisitiri w'ubutabe- w- w- w- w'ingabo W'ingabo.
w'ubufaransa ba- uw- w'u rwanda umuntu ukora agahugu gatoya ngo upfe kumutumiza uko wishakiye wenda ugasanga harimo akabazo ka porosedire igihe leta zitazemera kohereza abakekwaho ibyaha urwo rukiko rwo byaba bikomeye kuko ni- hajya kuburana ndetse hakaburanwa nandi kandi izo leta nizo zanatanga n'abacamanza ntabwo ari abacamanza bazaba baturutse i tokiyo ni abacamanza baturutse muri ziriya leta nizitabohereza se donc la volonté politique ni ngombwa cyane kuko ntushobora gutegeka leta kubahiriza ukompetanse y'urukiko zitemera dr yankurije hilere dr mu byerekeranye n'amategeko ndagushimiye cyane iki kiganiro ninjye ubashimiye kamirindi ndagushimiye hilere yankurije ndagushimiye thomas kamirindi ku bisobanuro muduhaye namwe abatwumvise uyu munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza